Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببارك هيك بجمتوت هردفتوت ميديا نور الهدى عيد مبارك بقربين عيد الفطري بركم تقف إبا فري ففتمي تقوتين نجاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل آمين وأنتم بخير kan barana kabara hedduu saniin jecha sagantaa addaa dhaamsima gittiin isin gahee isin maatii fi ahlii keessaniif itti dabarfattan isaniif qabannee dhihaan qophii keenya keessatti ayyaana iidal faxiriin wal qabatee odeeffannoo gaggabaabduu gurri sanbuusaa akkasumas nashiidaa babbareedduu jidduutti sanafeeraa isin waliin tura isanilleen dhaamsi keessan dhageeffachaa odeeffannoo isanii funaanneen ammoo addunyaa qubqabaachaa nu waliin turaa isaniin jedha guyyaa har'aa guutuu addunyaatti iidal faxiriin barkum tokkoof dhibba afurii afurtamii tokko kabajamee oolee jira iidal faxiriin xumuramuu baatii kabajamaa ramadaana hordofuun shawwaal tokko irratti kabajama jii tokkochi ramadaana sun keessa wantoota nabseen keenya feetu hedduu irraa rabbii keenyaaf jecha akka daangeffamne dirqisiifamne oolu guyyaa dirqama rabbiin nurkaa'ee fixanna ammoo akka gammadnee oollu ajajamne iidni barkanaa kanniin kanaan dur beeknu irraa ka addaati wantoota guyyaa iidaa guyyoota biroo irraa adda godhu jidduu tokko salaat iidaati guyyaa iidaa uummanni musliimaa diqqaa guddaan jaarsaa jaartiin tokko osoo hin hafnee dirreetti bahuun akka salaannu ajajamna haa ta'u malee sababa dhibee vaayirasii kooroonaa kan yeroo ammaa gaaga'am guddaa dhaqqabsiisaa jiruutiif uummanni musliimaa manatti salaatuuf dirqame haa ta'u malee biyyoota tokko tokko keessatti uummanni haal walirraa fageenya eeggateen bahee salaatee jira biyyoota afrikaa uummanni lakkoofsaan guddaa ta'e walitti dhufuun iidi salaatan jidduu tokko suudaan mootummaan biyyatti uummanni iid manumatti akka salaatu labse haa ta'u malee magaalaa gudditti kaartuumitti uummanni lakkoofsaan hedduu walitti dhufanii salaatanii oolan senegaaliif naayijeeriyaattis magaalaa tokko tokko keessatti uummanni bahee salaatee jira awurooppaa keessaa xaaliyaan magaalaa roomitti uummanni musliimaa lakkoofsaan hedduu ta'e dirreetti bahee iid baranaa salaate xaaliyaan biyyoota addunyaa lakkoofsi namoota covid-19 qabamanii guddaa qabaachuun jaaffaa irratti argamte yoo taatu akkasumas lakkoofsi namoota dhibee kanaan du'an illee guddaa qabdi kabajamtoota hordoftoota nuural hudaa kun sagantaa addaa dhageeffattoonni keenya dhaamsa bagittiin isin gaheetti dabarfatanidha inshaallah amma immoo gam dhaamsa keessaniitti isin dabarsina
تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtoota obboleewwan akiraa hundumti keessanuu baga eidul fitriin isiniin gahe isiniin jecha akkasumas abbaa kiyya kabajamaa abdullaahii waaqo baga isiniin gahe haadhatiyya kabajamtuu faaxumaa haaji kadir baga isiniin gahe haadhatiyya talammaffaaf kabajamtuu mariyaa baga isiniin gahe obboleessi kiyya kabajamaa yaasir abdullaahii waaqo baga isiniin gahe obboleessi kiyya kabajamaa jibriil abdullaahii waaqo baga isiniin gahe obboleettii tiyya kabajamtuu hawwa abdullaahii waaqo baga isiniin gahe obboleessi kiyya kabajamaa kan biyya saudi arabiyaa magaalaa dammaam keessatti argama abdurrahmaan abdullaahii waaqoo baga siin gahe obboleettii kiyya kabajamtu hamziyya abdullaahii waaqoo baga siin gahe obboleessi kiyya kabajamaa abdusalaam abdullaahii waaqoo baga siin gahe obboleettii kiyya kabajamtu muniira abdullaahii waaqoo baga siin gahe akkasumas obboleewwan kiyya kan akiraa hundumti keessanuu baga siin gahe kan isiniin jedhu an muhammad abdullaahii waaqoo jiraataa biyya sucuudii magaalaa dammaan bakki dhaloota kootii godina arsii lixaa aanaa hadaabbaa ganda haroo huntee jedhama hundumti keessanuu baga siin gahe ustaad raayyaa abbaa maccaa baga siin gahe አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አን መሐመድ አባ ጀበሊን ጀለማ ሱዳን ካርቱም irraati namni namoonni an baga ittiin isin ga'e jechuu barbaadu jalqabarratti sinumaa qopheessitoota miidiyaa nuur alhudaa akkasumas dhaggeeffatoota miidiyaa nuur alhudaa hooggantoota miidiyaa nuur alhudaa fi ummata muslimaa guutuu addunyaa kanarra jiraatanuuf kan biyya keenya itti aansuudhaan maatii koo godina jimmaa aanaa omoo naadaa ganda guddataa bulaa keessa jiraatan akkasumas hiriyoottan koo kan biyyaaf biyya alaa jiran baga rabbiin ayyaana idal fixir kan bar kum tokkoof dhibba afuriif afurtamii tokkoon isin ga'e jechuun barbaada yeroo ayyaana keessan kabajanutti bara rakkisaa kana keessatti kooroonaa irraa of eeguuf fageenya keessan eeggadhaa ayyaana keessan kabajaa jechuun barbaada nagaa ta'a.
Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qopheessitoota raadiyoo Nuurul Hudaa akkasuma dhaggeeffattoota raadiyoo Nuurul Hudaa Iidil Mubaarak akkasuma jaarmaa ismooyyotaatiif bilaalotaa keessattuu garee Nuurul Jannaa amiirran koriiwwan ilaa miseensatti iid mubaarak ammallee korii hawaasummaa waliigalaa iid mubaarak akkasuma abbaa kiyya leenjisoo naga'u kan magaalaa tayya keessatti argamu harmee tiyya diiree bulbulaatii fi obboleessa kiyya abdallaa leenjisoo obboleettii tiyya aasiyaa leenjisoo iid mubaarak isiniin jechuu barbaada akkasuma hiriyoottan tiyya kan biyya alaatiif biyya keessa jiranis iid mubaarak jechuun barbaada akkasuma wallaahi yaa rabbii dhibee koronaa kanas nurraa kaasii yaa rabbii haara nu baafachiisi yaa rabbi addunyaa qulqulleessii ramadaana keenyarraas nurraa qeebalii anta akkana isiniin jettu mariyaamaa leenjisoo suud arabiyaa riyaadirra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال شفتي هردفتو تمنتا إسلاما بقى عيد الفطر دا بركم توكوفي دبافري هرتمي توقفا سنين جهي هذاكو أدي أمين عبد الله في فروتن شي أباكو أبو حسين بريسو في فروتن ساني هذا مناكو أدي أمين فيسا في فروتن شي cufa baga isiniin gahee hiriyoota kootiis obboleewwan koo hundi keessan baga ayyaana guddaa kanaan nu gahee isiniin jedha ciid mubaarak
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaaf jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo nurul hudaa duraan dursee namni bagatti isin gahe jechuu barbaadu sinuma qopheessitoota raadiyoo nurul hudaa baga rabbiin cufa ummata musliimaa addunyaarra jiran wajjiin ittiin isin gahe iidi mubaarak isiniin jedha kanattaansuudhaan maatii koo godina arsilixaanaa daabbaatti argamaniif harmeetii yasin beekadiiriif wayyaa heebbootiif akkasuma obboleessa kiyya abdurqaadir haajitiif mustafaa haajitiif obboleewwan kiyya cufa isaanii isaaniituyyuu baga ittiin isin gahe naa jedha isiniin jechuun barbaada akkasuma obboleessa kiyya kan ameerikaa magaalaa minisotaatti argamu useen hajee ebbootiif akkasuma obboleessa kiyya kan kuweet keessatti argamu kamaal hajii hebboo akkasuma hiriyoota isaa cufa wajjiin baga ittiin isin gahe ummata musliimaa wajjiin naa jedhaanii isiniin jedha ani dhaamsa kana kan isinii dabarsite obboleettitee sarrahimaa hajii kuweet irraa تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بارك الله فيكم ترى كان نكن كيسن جزاكم الله خيرا جلق برت نمن بقى آه، أيانا عيد الفطر تنسن كي تشون برباد سنم كوبيس تو تكوبي راديو نورا لودا اتهان سودان آه، أستاذو تكين برسيسو تجار ما اسمه يو تفلالو تا حكسما كوري حواسما ولي كلا جار ما اسمه يو تفلالو تا حكسما كوري سيرا برنوتا في دينتي waliigala jaarmesmoyyoota filaalotaa fi amiirran gareelee adda addaa hundaa akkasuma miseensa jaarmesmoyyoota filaalotaa hundaan eed mubaarak jechuun ni barbaada akkasuma maatii koo magaalaa adaamaatti argamanii fi akkasuma amiirran garee maalummaa diinii islaamaa akkasuma amiirran garee miidiyaa diinii islaamaa itti aansuudhaan obboleettii tiyyaa akkaan jaalladhuu fi akkaan kabajuuf zeenaba amaan kan dubaayitti argamtuu fi akkasuma cufa hawaasa musliimaa kan maqaa dhabu yeroo na daangessee wajjiinu hunda keessaniinuu eid mubaarak ayyaanni baranaa kan bara hedduu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kan baranaa kan bara hedduu isiniin jedha obboleettii teessan ummimaa beekara.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu qopheessitoota nuur hudaa iid mubaarak isiniin jenna akkasumatti illee ummata islaamaa ummata oromoo addunyaa mararra jirtan hundaanu iid mubaarak iid fitri baga ittiin isiniin gahe ayyaana waggaa akkasumatti illee ani zeynaddii mustafaa saawudi arabiyaa irraa abbaa kiyya mustafaa yuusufiif asumatti hiriyoota koo kana biratti argamu hundaaf baga ittiin isiniin gahe jechuu barbaada akkasumatti illee bileesii yaliimaa mustafaatiif السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راديو نور الهدى كل عام وانتم بخير أكسر جران وكان كسن جزاك الله خيرا إدان سودان أمسين قولي حالك يا في أباكي يا كم مجالا سبور يوكي في التجراتم فقرب بنتين سنجا جران إدان سودان أبا مناك يا كم مجالا إتيا جراتو جمال قاسم فقرب بنتين سنجا جران إدان سودان مو أبي إساتي في أمة إسا فقرب بنتين سنجا إد مبارك ورا ورانا كم بارا جرات Mikkeen suuraan obboleeyyan isaa akkuma jirtanitti Eid Mubaarak warra baranaa kan bara jire. Mikkeen suuraan hiriyoota kiyyaa akkuma jirtanitti Eid Mubaarak warra baranaa kan bara jire. Mikkeen suuraan Ustaaz Xaalibuu Eid Mubaarak kul'aamuntu bikeer. Mikkeen suuraan gara jarmiyaa sumayyootaa fi bilaalota baga rabbiin ittiin isin ga'e Eid Mubaarak. Akkasuma immoo inshaallah rabbiin ija kooreera kanallee nurraa haa balleessu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jazaakallaahu wakkeeran.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baga rabbiin iida waggaa isniin gahe ergaa baga ittiin isniin gahe namni anjechuu ni barbaadu abbaa kiyya qaasim maroo haadha tiyya faaxumaa ganamoo obboleessa kiyya jamaal qaasim obboleettii tiyya aishaa qaasim obboleettii tiyya shamsiyaa qaasimii fi obboleeyyan tiyya hedduu tallakkaahee hin dhaqqabne hundaanuu baga ittiin isniin gahe jechuu barbaada. Akkasumas obboleeyyan tiyyatan muslimaa addunyaa kana hunda irra jirtanii baga ittiin isniin gahe jechuu ni barbaada. Akkasuma ilma kiyya Musa'aab Abdurrashiidii fi akkasuma haadha manaa tiyya Raabiyaa Hirphoo Araarsaa baga ittiin isniin gahe jechuu ni barbaada. Galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu duraan dursiisan qopheessitootaaf hordoftoota fi hawaasni islaamaa addunyaa kana deeggartan guutuun keessan bagattiin isin ga'e isiniin jedha iidal alfixriitiin iidal mubaarak iidal sa'iid kullal umurantum bikhair isiniin jedha itti aansuudhaan maatii kiyya kana oromiyaa keessa jiran arsii bahaa godina arsii aanattayyoo ganda bore cilaaloo keessa kan jiraatan harmeet yaraamhatee haji shabbee buleewwan koo ganna haji usmaan bashiir haji usmaan عثمان أول حاجي عثمان مختار حاجي عثمان مزمل حاجي عثمان عبد الرحمن حاجي عثمان محمد حاجي عثمان حسن حاجي عثمان في نورة حاجي عثمان في بشا حاجي عثمان في كني مكا كيسان أو في يرومنا في ولينجيني في أقسم عثمان كيا في بيروتا كي قوتو دبلتي أقسم ريوتن تيا كم بيا في بيا على كيس أقسم دبي في سعودي كزير تهون دي كيسان وبكتين سنجي سنجران تاكنا سنجي تكدي حاجي عثمان سعود عربية مقالة مكرا عيد المبارك عيد السعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد بليان كي خندوني رتركمتن عيد المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم برنا كم بريد رب سني أقول سنين جنة أكسم اللي قبي ستوتا نور الهدى دا جزاكم الله خيرا خير الجزاء قبي بريد دو تيسنتن رابا يفيدمنا جرا أكسم اللي كرتي دامسين كي يخنين هذا بخيا كبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم برنا كم بريد رب سني أقول جاني جراتوتا Itoophiyaa harargee bahaa aanaa golooddaa ganda dagaagaa haadha abbaan kiyya aadam aadam abdurroo abdii halima abdullaa ammat obboleeyyan kiyya absalaam aadamii fi mahammat aadam abdurrooti bakki inni irraa dabarsaa jiru suudi arabiyaa magaalaa kamis
assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu qopheessitootaa fi qindeessitoota raadiyoo nuural hudaa awalan iid mubaarak isaniin jechuu barbaada itti aansuudhaan kanan jechuun barbaadu kan maatii kan koo biyya keessa fi biyya alaatti argaman hunduma isaaniitu iid mubaarak jechuun barbaada akkasumas abbaa hoo kan oromiyaa godina arsii bahaa roobee didaa keessatti argamu jamaal ibraahimiif harmeetoo faaxumaa sammaaniin iid mubaarak jechuun barbaada obboleessa hoo kan Suud Arabiyaa Riyaad keessatti argamu Muhammad Jamaalii fi Sa'id Jamaaliin Iid Mubaarak jechuun barbaada. itti aansuudhaan barsiisotaa fi hooggantoota tajaajiltoota garee sumayyootaaf bilaalotaa maraan iid mubaarak jechuu ni barbaada akkasumas amiirran garee abii horeeraa nuura islaamiin iid mubaarak jechuu ni barbaada an obboleettii keessan zamilaa jamaal duwaa irraa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ani ka ergaa kiyya dabarfachuu barbaadu baga iidul fixiriitiin isiniin ga'e ka jechuu barbaadu an arabee useen kadiir jedhama aanaa koo gada basaasaa iddoon jireenya kootii ku'eetirraayi baga iidal fixrii waggaa kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii tokkootiin baga rabbiin isiniin ga'e ummata muslimaa hundaan jedha akkasuma haadhaa fi abbaa tiyyaa haadha tiyya faaxumaa hajjiitii fi abbaa kiyya useen kadiiriitiin baga rabbiin iidal fixriitiin isin ga'e jedha akkasuma obboleetti tiyya saadaa useenii fi obboleessa kiyya maammadii magaalaa dodolaa irraa baga rabbiin iidal fixriitiin isin ga'e jedha akkasuma obboleewwan kiyyaa warroota jaarmaa sumayyootaa bilaalotaa akkasuma qindeessitoota hojjattoota miidiyaa nuural hudaatiin baga rabbiin iidal fixriitiin isin ga'e isiniin jedha warra baranaa kabara hegeree rabbiin nu haa taasisu inshaallah khayrii rabbi keessadha assalaamu alaikum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee obboleeyyan koo kan islaamaa baga rabbiin guyyaa kabajaa guyyaa jaalalaa guyyaa iidal fixrii kanaan isiniin ga'e jechaa itti aansee akkuma walii keennan gammanneen akkuma guutuun addunyaa guutuun irra islaamaa gammade bagan hunduu gammanne isinis gammaddan isiniin jedhaa itti dabalee immoo gartee nabiyyi keenya irratti rabbiin nagaaf rahmata nu haa buusu kadhuma hin qabne jedhaa islaamni waan silaa ta'e yookaan islaamni namni ta'e hundi jecha kan irra deddeebi'ee akkaan jedhu dhaamuu barbaada. inni biraa tiivii hamiltan tiiviitii fi nuural hudaa haala gaariidhaan hoo'an si'aayina hedduun akka bira dhaabbannu walumaa galatti akka cimsinee qarqaarru lallaba akka sirriitti lallabdanii isin lamaan waa'ee dhimma tiivii nuural hudaa hamiltan irratti waa'ee hamiltan irratti illee dhimma nuural hudaa akka dubbattan dhaamsin jechuu barbaadaa galatooma.
تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu duraan dursee qopheessoo nuurul hudaa hundaan baga rabbiin ayyaana iidal fitiriitin isin gahe jechuun barbaade itti aansuudhaan maatiiwwan keenya kan biyya jiran haadhaaf abbaa keenya obboleeyyan keenya hundaan bagattiin isin gahe jechuun barbaade ummata keenya kan muslimaa hundaanuu baga rabbiin ayyaana kabajamaa kanaan isin gahe kan bara dhufuun rabbi nagaan isin adeemsisu jechuun barbaade ani obboleessi keessan araarsoo sharaf saudi arabiyaa magaalaa riyaadirra Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu Safiyaa Gosee jedhama iddoon jireenya koo Saawud Arabiyaa Riyaad yommuu ta'u iddoon dhaloota koo Oromiyaa Arsii Lixaa godina Shaashamannee aanaa gidab hasaasa uummata musliimaa guutuu addunyaa irratti argamu bagee rabbiin ayyaana Eidul Fixrii ittiin isin gahe isiniin jechuu barbaada kanatti aansuudhaan awwala namni bageetti isin gahe jechuu barbaadu jaarmayaa sumayyootaa fi bilaalota ustaazotaa fi koreewwan waliigalaa ameeran miseensota hunda keessanuu bagatteen isin gahe jechuu nan barbaada akkasuma maatiiwwan kan koo fi hiriyootantoo biyyaa fi biyyoota alaatti argamtan hundaayyuu bagatteen isin gahe jechuu barbaada hiriyootantoo keessaa sumayyaa shee aliyyii fi aantuu qabatoo misraa huseen roozaa kadiir bagatteen isin gahee ayyaana gaarii isiniifaata ummata musliimaa hundaayyuu iidul mubaarak isiniin jedhee jira.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل أنتم بخير kabajamtoota fi jaalatamtoota ummata islaamaa bakka jirtan maratti baga waggaa kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii tokkoffaa hijiraa iidal fatiriidhaan ittiin isin gahe isiniin jechaa akkasuma hiriyoota kiyyaa fi obboleewwan kiyya maran akkasuma haa maatii kiyya kan biyyatti argamanii fi hiriyoota kiyya kan biyya alaatti argaman maran baga iidal faxiriin ittiin isin gahe isiniin jechaa isiniin jechuu barbaada akkasuma hiriyoota kiyya kan suud arabiyaa magaalaa kamisetti argamu adam alii hasanii fi akkasuma maatiiwwan kiyya kan biyyatti argaman magaalaa sanbatee yookiin ganda qilee guddatti argaman maraan hundumaanuu baga ittiin isin gahe isiniin jechuu barbaada an maqaan kiyya ahmad umar hasan kamis mashiid kamis mashiid irra بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبسيتوت راديو نور الهدى تفيد كيفتوت راديو نور الهدى سلامتان تيبك سنجرتن اتسناغيت سننجرا دام سبقيت سنجري دبرفتو وربادي مكان كي مكو امانو جرما مغالا سعود عربية جدة رايجونا وريبا كيتين سنجري جيجوني بربادي ابا ورقيا اتوبيا تغنرقم وانا سعودي تيجونا محمد كدير كنجرمو اكسما سماتي سا ولينو بقى ittiin isin gahe iid mubaarak isiniin jira akkasumallee obboleeyyan xiyyaa xaahaa ismaa'il kan jedhamu samara amaanoo kan jedhamtuu fi aanaa suudeetitti kan argamtu jechuudha baga iida ittiin isin gahe iid mubaarak isiniin jedheetiin jira akkasuma obboleeyyan obboleessa kiyya siraaj amaanoo kan jedhamu magaalaa makkaatitti kan argamu saudi arabiyaa iid mubaarak isiniin jira kullu aamu waan tun bikeeri obboleeyyan kiyya warra nabii kan hunda hiriyoota kiyya baga ittiin isin gahe isiniin jira iid mubaarak عيد مبارك assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu dhaamsan dabarfachuun barbaade baga rabbiin iidu mubaarakiin isin ga'ee abbaa kiyyaa sultaan ismaa'il akkasuma haadha tiyya obboleessaa obboleettii tiyya kulli isaanii kan sirka jiranii fi kan biyya kan albasoo jiranillee akkasuma horti haajadha qabu kulli isaanii tuyyuu baga rabbiin iidu mubaarakiin isin ga'ee jecha akkasuma ammoo warra abbaa manaa kiyyaa abbaa manaa kiyyaa abdullaahi haaji kadirii fi abbaa isaa haaji kadiir deemu haadha isaa ammoo gannoo eh, bokee kan jedhamtu kulli isaaniitu akkasuma hortee isaanii obboleessaa obboleettii isaa hundumaa wajjin iyyuu hortee haajii xeemuu kan jedhamu kulli isaaniitu iyyuu baga rabbiin idu mubaarakiin isin ittiin isin ga'ee isinin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti namni baga ittiin isin gahitattu barbaadu isinuma qindeessitoota miidiyaa Nuur Alhudaa baga Rabbiin Idil Fitri bara 2020 ittiin isin gahe akkasuma atiiwwan kiyya kan godina Arsii aanaa Xallaa magaalaa Tiittoo keessatti argaman ummii tiyya dhiira Isumaan abbaa kiyya amaan fata obboleessa kiyya barsiisaa Muhammad amaan obboleettii kiyya barattuu yuunivarsiitii Sukkaaree amaan obboleessa kiyya barataa yuunivarsiitii Huseen amaan obboleettii tiyya Aisha amaanii fi abbaa mana isii Huseen Qaasoo akkasumas maatii isii wajjin kan achuma magaalaa Xiiccoo keessatti argaman baga rabbiin ittiin isin gahee eed mubaarak jechuun barbaada. Akkasuma obboleewwan kiyyaa kan darmaa sumayyootaaf bilaalotaa keessatti walbarree lubbuu tiyyaa walitti isaan jaaladhu atti kaabduu jaliil faaxumaa amaan fooziyaa amaan sumayyaa shiyaaleeyyee fooziyaa daayilaan ruqayyaa shee usmaan kanneen maqaa isaanii yeroon na dhaqqabsiisee hin yaamne hunduma isaanii baga rabbiin ittiin isin gahe jechuun barbaada akkasuma bulchiinsota koree hawaasummaa akkasuma buleewwan keenya warra koree hawaasummaa ta'anii jaarmaa sumayyoota bilaalota tajaajilaa jiran hunduma isaanii baga rabbiin ittiin isin gahe jechuun barbaada Ani maqaan kiyya Zeenabaa Amaan barattuu jaarmaa sumayyootaaf bilaalota magaalaa Dubaay irraa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكان كو مدينة فونين جرى ما جرات سودي تي دوران درسي هذا في أبا كو بلت بلس كو إيد مبارك بغت سنگ سنين ججا أكسم التان سودان رادي هردفتوتا راديو نورا هودا ميديا نورا هودا مسلم في مسلم تي هندي هسنو بك زرتن بغا سنين سنين ججا بغا مداني أكسم الأمس يعني راديو نورا هودا في كابو راديو نورا هودا هدوس جالنا راديو نورا هودا غمتشيس sammuu keenyaati bal'ina qoma keenyaati barumsa isirraa arganne hammam nan jedhamu jechuun gara kootii waggaa sadii fi afur keessa jira ga'u irraa barachuu irraa hordofuu jalqabe waan isirraa baradhe waan guddaadha akkasuma haaluma kanaatti fuufaa ustaatota keenyaa sheekolee keenya asirratti nu barsiisanii kadhaamsa nu dabarsanii akka aadde fariyaa fa'a hunda keessa maqaa waamudha yeroo tuna daangessa rabbicha isaa keessa jennata firdoos isinii haa kanfaluu haaluma kana ittiin fuufaa haaluma kanaan barumsa keenyas hunda waa hundaayyuu hedduu itti gammannaa raadiyoo nuura hudaa hedduu ittiin boonnaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu bismillah assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota jaalatamtoota qopheessitootaaf dhaggeeffattoota miidiyaa nuura hudaa duraan dursee dhaamsa baga ittiin isin gahee akka dabarfannuuf carraa nu kennuu keessan ijaasa akka allahu keeran jecha jalqaba irratti namni baga ittiin isin gahee jechuu barbaade isinuma qopheessitoota miidiyaa nuural hudaatti ansuudhaan abbaa manaa kiyya kan godina arsii lixaa aanaa dhaabbatti argaman ajji amaanoo maatii isaanii wajjin itti ansuudhaan daayireektara olaanaa miidiyaa nuural hudaa kan ta'an ustaas taalib wordallaa yookiin ustaas abdurrahmaan huseen akkasumas miseensotaa fi amiirran koreewwaniif ustaasota jarmiyaa sumayyoota bilaalotaa keessatti argamanii fi amiirrotaa fi miseensota garee kolleejjii diin islaamaa akkasumas obboleettii tiyya kan karaa kilimaa diinii keessatti wal barre aasiyaa shee aadaam kan godina arsii ba'aa aanaa arbaa guuguutti argamtuu fi obboleettii tiyya kan karaa kilimaa diinii keessatti wal barre foosiyaa kan adaamatti argamtu akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa guutuu addunyaarratti argaman hundaan baga rabbiin ayyaana iidul fitrii bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamii tokkoffaan isin ga'e iidul mubaarak warra baranaa warra bara hedduu jedha kan akkana isiniin jettu obboleettii teessan أم خالد سعود عربية الرا تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد المبارك baga rabbiin iidaa bara kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii tokkoon isin gahee jechuu barbaada isinuma qopheessitoota qophii nuural hudaatiif akkasuma haadha tiyya kan godina shawaa bahaa aanaa gimbichuu keessatti argamtu faatumaa siraajiif abbaa kiyya alii ahmadiif obboleessa kiyya andiriis aliitiif nuuruu aliitiif maammad siraaj aliitiif ijoollee isaanii waliin zaaharaa aliitiif kadiri alii baga rabbiin ayyaana baraatnaatiin baga itti isin gahee kan bara hedduu rabbi isin haa taasisuun jedha akkasuma geelee tiyya kan hin akkan jaaladhu ummuu maahiir yookaan naanaatu saba abuu maahiir waliin inshaallah baga rabbiin ittiin isin ga'e jechuu barbaade akkasuma hiriyoota tiyya kan asuma kuweet keessatti na biratti argaman ashaa adamiif saaraa biraanuutiif hunda isaanii nuuriyaa hunduma isaanii baga rabbiin itti isin ga'e jechuu barbaade akkasuma hiriyaa tiyya kan omaanitti argamtu faatiyaa muhammadiif baga rabbiin itti isin ga'e jechuu barbaada inshaa allah kan baranaa kan bara hedduu rabbiin haa taasisu hunduma musliimaatiin baga rabbiin Iida baranaatiin isin ga'e kan baranaa kan bara hedduu iidal mubaarak isin jechuu barbaade an kana isinin jette zamzam alii kweetirra.
bismillah ar-rahmaan ar-rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu baga rabbiin ayyaana iidil fixrii bara kuma tokko dhibba afuriif afurtamii tokkoon isin ga'e isiniin jedha duraan dursee isinuma qopheessitoota nuural hudaa akkasuma godina arsii lixaa magaalaa dodolaatiif kan argaman maatii keenya hundaa fi ummata magaalaa dodolaatitti kan argaman hundaaf akkasuma aanaa dodolaa ganda ussee biiralee kan argaman abbaa kiyya bariisoo teniitii fi haadha tiyya jibboo sheekadirii fi akkasuma obboleeyyan tiyya hundaa fi aanaa nansaboo ganda rirriphaati kan argaman barsiisaa hajjii bariisoo maatii isaa wajjiin baga ittiin isin gahe isiniin jedha bilaal bariisoo kuweetirra assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu duraan dursee baga rabbiin idil fixrii bara kanaatiin isin gayoota isin jechuu barbaadu amiirtota nuuraan hudaa akkasuma miseensota akkasuma ilma muslimaa kulli addunyaa kanarra jirtan baga idil fixrii bara kanaatiin isin gaye akkasuma immoo tuuyyuu abbaa kiyya adam jaarraa baga rabbiin ittiin isin gahe akkasuma ayyoo tiyya hammuu kaa'uu baga rabbiin ittiin isin gahe akkasuma immoo tuuyyuu abbaa manaa kiyya hajii bariisoo baga rabbiin ittiin isin gahe akkasuma ijoollee tiyya takkaan jaaladhu takkaan odoo iida bira dabarsee hawwii qabu jibriil jibriil yaasiin baga rabbiin ittiin isin gahe akkasuma abbeerota tiyyaa ijoollee abbeerota tiyyaa guutuu baga rabbiin ittiin isin gahe akkasuma adaadottan tiyya ijoollee adaadottan tiyya akkasuma immoo eessumman tiyya ijoollee eessumman kiyya akkasuma gooddanyoota tiyya kulli baga rabbiin ittiin isin gahe isiniin jedha. Anta baga ittiin isin gahe jettu Kadiija Adam Suudi Arabiyaa magaalaa Karjiitirra.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. iidal mubaarak jalqaba irratti baga itti isin gahe jedhu isinummaa qopheessitoota nooral hudaa baga rabbiin guyyaa iidaatiin isin gahe iidal mubaarak akkasumas godina arsii lixaa aanaa kofaletti kan argaman abbaa koo kabajamaa fi jaalatamaa obbo qureeshiroobaa harmeetoo aadde bishaa guyyee fi obboleessa koo obbo abdiisaa qureesh obboleettii koo aadde safiyaa qureeshii fi akkasuma obboloota koo hafan maraanuu abbeeraa koo obbo Mahammad Roobaa akkasumas hiriyootanii fi firoowwan koo maraanuu baga iidaan isin gahe iidal mubaarak jedha itti aansuudhaan godina arsii lixaa aanaa daabbaatti kan argaman abbaa mana kootii obbo Abdurrahmaan Abbaasii fi firoottanii fi aaliiwwan isaanii maraanuu baga ittiin isin gahe iidal mubaarak iidal mubaarak isiniin jedha.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baga rabbiinii ayyaana waggaa idil fitriitiin isin ga'e isiniin jedha dursa ani maqaan kankoo mahmad zain nuraddiin godina jimmaa aanaa dedoo kanan jiraadhu suudaan kartuumii suudaan kartuumii irraayi duraan dursee kanan ayyaana waggaa baga geessan isiniin jechuu qabu abbaa koo nuraddiin haadha koo faaxumaa obbolaayyaan kankoo miftaa nuraddiin kaamil nuraddiin kan isiniin jedhu ittiin aansee ulamaa kan keenya biyya alaa jiranuuf kan Itoophiyaarra jiranuuf kan diinii kan keenya jabeessanii nu qabanii gara ifaatti nu baasanii jedhaaranuuf baga rabbiin ittiin isiniin gahe isiniin jedhaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دالة متوتا وردفتوتا تيفي نور الهداتي في وردفتوتا أمنتا مسلمة مرام بقى ربنا يانا إيد الفطري كم بركم لما بدك دماتين سنجان زدا نمني نستقامت بربادو هند دور أبا منك ياك عالي بقارين ما كان كان زارت وفي كان كبجو آدم كدير دبي تكن أرجمن هريوتن كسوجين بقتين سنجان زداني أكسم الله هرياتي ياك عالي سمير عثمان أومان تكن أرجمتو في أميران قريب رمسدين إسلام مرام بقى ittiin isin gahan jedha oromiyaa keessaa godina arsii bahaa aanaleemuuf bilbiloo magaalaa boqochii naannoo isheetti kan argaman maatii kiyya abbaa kiyyaa huseen muhammad ummaa tiyya makka waariyo obboleewwan tiyyaa mariyamaa huseen muktaar huseen haliimaa huseen namoota hafan wajjin baga ittiin isin gahan jedha akkasumallee godina arsii lixaa aanaa qoreetti kan argaman maatii abbaa mana kiyya qaalii baga rabbiin ittiin isin gahan jedhaani hunduma keessan tokko lama jedhee maqaa dha'uudhaaf yeroon tiyya gabaabduudha waan taateef hunduma keessan ummaa fi abiin hangafee bagettiin isin gaantedha Jamiilaa Hussein Muhammad iddoo matiirurraa.
بقسنين جهي عيد وقعتي بقسنين جهي قوي عيداتي ملكا جمدا عيسي ندمتي kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan dhaggeeffachuu jirtan sagantaa addaa dhaamsa bageettiin isin gahee idalfaxirii barkum tokkoof dhibba afurii fi afurtamii tokkooti. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dhibba shaniif saddeettamii lama gahee jira. Itoophiyaan sa'a 24 dabre keessa namoota kuma afurii fi afurtamii saddeetiif qorannoo COVID-19 kan goote yoo ta'u namoota saddeettamii saddeet irratti dhibeen kun kan argamu ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan guyyaa irraa beeksiste. Lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii har'a galmaa'e kun isa olaanaa yoo ta'u namoonni 55 seenaa imala biyya alaallee hin qaban. namoota qabamanillee waliin tuttuqaa kan hin qabne ta'uun gabaafama namoonni kudha sadi ammoo seenaa imala biyya alaa kan qaban yoo ta'u diddamni ammoo namoota amma dur qabamuun isaanii mirkanaa'e waliin tuttuqaa kan qaban ta'uu gabaafame namoonni qabamuun isaanii mirkanaa'e kunniin 73 finfinnee irraa 8 naannoo tigraay 4 naannoo oromiyaa tokko hararii fi namoonni lama immoo konkolaachistoota daangaa ce'an ta'uu ibsame Itoophiyaa tagammatti namoota 81 fi 10 qorannoon COVID-19 taasifam jidduu walumaa galatti namoota 582 lama irratti vaayirasiin kun kan argamu ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Hordoftoota keenya sagantaan keenya ammas akkuma tuufee jirra. Hordoftoonni keenya hedduun hojjettoota raadiyoo nuuran hudaatiif baga ittiin isin gahee nuun jettan. Nutis baga ittiin isin gahee isaniin jenna kabaranaa kabara hedduu isaniin jechaa ammas mee dhaamsi keessan dhageeffannee walitti gaddeebina.
عيد خيرنا عيد ملكنا كم بلالنا كم كنانينا عسني فاتم كم جمتشونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبستة راديو نور الهدى دوران درسي بقت سنينجا عيد المبارك ittaansi abbaa kee jaalatamaaf kabajamaa nuura kamaaluu aanaa suudee iidul mubaarak bageetti siniin ga'e kabaranaa kabara hegere haadhatii kabajamtuuf jaalatamtu aaliyaa qaadoo iidul mubaarak bageetti siniin ga'e akaakayyuu kiyya kamaaluu muhammad iidul mubaarak bageetti siniin ga'e kabaranaa kabara hegere abbaa warra kiyya jaalatamaaf kabajamaa kakkaan jaaladhu magaalaa xaayifirraa bageetti siin ga'e kabaranaa kabara hegere obboleettii kiyya kabajamtuuf jaalatamtu zubeeydaa nuura kamaaluu magaalaa dubaa irraa bageetti siingee kabaranaa kabara garee siif haa ta'u obboleetti tiyya maarifaa bageetti siingee siifi abbaa warra keetillee obboleen tiyya hundumaayyuu hiriyoottan kiyya waliin ebaluudhee maqaa dha'uu yeroon naaf hin ga'u bageetti siingee hunduma keessaniiyyuu ani takkan isiniin jettu haliimaa nuura kamaaloo suud arabiyaarraa.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh ummata muslimaa hundaa baga ayyaana kanaan isiniin ga'e isiniin jedha abboleen muslimaa hundaa baga itti geettan alhamdulillah kabara dhufuu kabara boodaa rabbiin itti namaa deebisu inshaa allah akkasuma maatii kiyya firoottan kiyya hunda isaanii baga itti geettan isiniin jedha abbaa kiyyaa jeeyiluu ammoo baga itti geettan isiniin jedha ummii kiyyaa makkoo huseen baga itti geettan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa biyya keessa jiran raabuu jeeyiluu baga maatii kiyya wajji itti geette gannaalee jeeloo baga maatii kee wajjitti geette fooziyaa jeeloo baga maatii kee wajjitti geette ka biyya ormaa keessa jiraatan abbuu jeeloo baga maatii kee wajjitti geette aroos jeeloo baga maatii kee wajjitti geette aaminaa baga siin ga'ee alhamdulillaa nu hundaanuu baga walitti nu deebise akkasumaanillee sa'aadaa jeeloo suud arabiyaa irra.
kabajamtootaa fi jaalatamtoota qopheessitootaa fi qindeessitoota miidiyaa nuuraluudhaa hiikaa ramadaanaa ayyaana idil fitir bara kuma tokko dhibba afurii afurtamii tokko baga rabbiin itti isiniin ga'e jechuu barbaada itti aansuudhaan musliima addunyaarra argaman kan kaabaa kan kibbaa kan bayaa kan dhiyaa akkuma san hiriyoota kiyya kan biyya keessaa kan biyya alaa baga rabbiin itti isiniin ga'e iidul mubaarak isiniin jedha akkuma san haadhaa abbaa kiyya itti aansuudhaan obbo Xaggaayee Goolii aadde Gujjaa Goobanaa Harmeetoo kan ta'anii fi haadha Manaatoo Obboree Bariisoo kan ta'an godina Arsii Lixaa aanaa Nansaboo ganda gammachuu kan jiraatanii fi Abbeeraa Kiyya godina Arsii Lixaa aanaa Kokkossaa kan jiraatan obbo Jiloo Goolii fi obbo Culuqee Goolii kan ta'an baga rabbi itti isiniin ga'ee soomana keessanillee rabbi isinirraa haqee baluu anaaf isinillee warra milkii rabbi haa taasisu waan jabaate kulli rabbi nurraa raatisu dhukkuba baraallee rabbi nurraa haa kaasu siniin jecha ani ka siniin jedhaadhu ammoo obboleessa keessan Girmaa Xaggaayee Du'aa Kaatarirraayi. ni jazaakumullaa keeran isin jecha assalaamu alaikum rahmatullaahi wabarakaatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hordoftoowwan amantii islaamaa martinuu kanneen addunyaa tana irratti argamtan baga rabbiin ayyaana ida'al fitiriitiin isin ga'e jechuun barbaada kaniin akka nama tokkotti akka mataa kiyya jechuun ni barbaadu haadha abbaa koo guddina argee bahaa aanaa gooroo mudii keessatti kan argaman ahmad mahammadii fi ummatiyya faaximaa jamaal yuusuf baga rabbiin ayyaana waggaattiin ittiin isin ga'e jechuu waliin barbaada itti aansee qeeroo oromoo maraan baga rabbiin ayyaana ida alfitiriitiin ittiin isiniin ga'e kan jechuu barbaadu ana kaamil ahmad mahammad yeman maaribirraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا قبستوتا راديو نور الهدى بقى ربين أيانا إذا الفطري بركما تقف دبا تقف فرتمي تقون إسن جهي سنين جتة أكسما فروتن كيا في أهلي كيا بقى أيانا إذا الفطري دين إسن جهي تشو بربادا akkasuma haadhaaf abbaa koo godina walloo ana jilee dhumbugaa magaalaa sanbatee ganda qilee guddatti kan argaman haadhatoo kaddoo abdolla jaarse abbaa koo umar xasan mahammad akkasuma haadha manaa kiyya miskuuma aliyyii baga ayyaana iidal fitirii kabara hedduu isiniif haa ta'u jechuudha akkasumas cufa muslimaa bakka jirtan maratti baga ayyaana iidal fitirii isinin gahee jechuudha an kan sagalee kan isinii erge خمس نشيط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوبيستوتا qophii nuuraludaati fi dhaggeeffattoonni hundi baga jiraattanii baga rabbiin iidan isinin gahee isinin jechuu barbaada ani maqaan kiyya mahammad sa'id haajitiin jedhamaa kaniin bagatti isinin gahee jechuu barbaadu dura dursoo haadha fi abbaa kiyya abbaa kiyya sa'id haadha tiyya amina baga rabbiin iidan isiniin gahee ammallee obboleettii tiyya haliima baga rabbiin iida kanaan si gahee jechuu barbaada abbaa manaa kee ji'i hunda waliin baga rabbiin si gahee ammallee obboleettii tiyya haawwaa baga rabbiin iida kanaan si gahee ammallee obboleessi aliyyi ammallee firdoosaa ikraam boona baga rabbiin iida bara kanaatiin isiniin gahe hunda keessan ammallee itti deddeebisee rabbiin nu haa gahu ammallee itti aansuudhaan baga ittiin isin gahe kanan jechuu barbaadu uummata islaamaa addunyaa kana mara irratti argamtan baga rabbiin ittiin isiniin gaheen isiniin jechuu barbaada carraa kan nu kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا اسلم قبيستوت سكنتا كانت في أردوفتوتا تي في نور الهدى مران أكسم الله كل مسلمة كان فول الدنيا رت أرقما هند كيسن عيد المبارك عيد المبارك بغا ربين دبر فاتي أيانا مسلمة عيد الفطر تن اسنكه جتشون بربادا أكسم الله abbaa koo kan dachee oromiyaa keessatti argaman ka aanaa shirkaa naannoo magaalaa xareetti argaman hunda keessanuu baga rabbiin ayyaana iidul fitriitiin isin gahe jechuu barbaada akkasumallee haadhaaf abbaa koo kan lammata kan achuma aanaa shirkaa naannawa magaalaa gaadootti argamanii fi akkasumallee obboleeyyan keenya kan biyyoota garaagaraa keessa jiran hunda keessanuu baga rabbiin ayyaana iidul fitriitiin isin gahe jechuun barbaada akkasumallee obboleessa keenya kan sumaalee keessa jiru aliyyii qaasim amaanoo baga rabbiin ayyaana iidul fitriitiin si gahe jechuun barbaada akkasumallee haadha mana kootii kabajamtuuf jaallatamtu tama magaalaa takka keessa waliin jirru baga rabbiin ayyaana iidul fitriitiin isin gahe jechuun barbaada warra baranaa kabara hedduu amiin amaa suud arabiyaa makkarraa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلك أبرتي كان بقتين إسنين جه جتشو بربادو حيوتن كينيا خبجم توتا جالتم توتا علماء كينيا كان الكني في قيان ولنشن كماران كل جرا بكا جرتن هندت بقى ربين أيانا إيد الفطر هجرا كما تقو في دبة تقو ففرتمي تقو بقى ربين إتين إسنين جه إسنين جتشو بربادا إيجاسي كان جرين ولا هدار هو جنان ولا هدار تاتني وجتن فريحة في أبوليس كينيا بلطيف بقى ربين إتين إسنين جه إسنين جتشو بربادا أكسما ماتي تيا kan magaalaa jimmaa aanaa qarsaa ganda kombulchaa keessatti argamanu haadha tiyya kabajamtuu fi abbaa tiyya kabajamaa baga rabbiin ittiin isiniin ga'e jechuu barbaada obboleessa kiyya awwal jihaad khadiija fadiilaa fi zakiiraa baga rabbiin ittiin isiniin ga'e jechuu barbaada akkasuma abbaa mana kiyyaa kabajamaa fi jaallatamaa magaalaa suudaan keessatti kan argamu baga rabbiin ayyaana iidal fixraa baga rabbiin ittiin isiniin ga'e jechuu barbaada eegasiidha warra addunyaarra jiru kana kulli isaa muslima muslimtitti kulli bakkuma jirtan nutti baga rabbiin ittiin isiniin gahe jechuu barbaada iida alanaa ka gammachuu ka aara galfii rabbi isiniif godhu kan kana isiniin jettu obboleettii keessan haadhu qaamaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنومان قبستون راديو نور الهدى بغتين سنجه إيد المبارك تانسول أرميك وكان جال كمسو سنغدون نسيبها آنان قولوا ويت كان أرقمتوف obboleessa koo maamma yabitee jamaal yabitee abdur jabbaar yabitee fi zaaraa yabitee obboleeyyan koo waan hundaanuu bagattiin isin gahee idal mubaarak kabaranaaf hamilkii kabara dhufuutiin nu haa gahu hiriyaatu akkaan jaaladhu arabee xaayiroo bagattiinsi gahee idal mubaarakii obboleeyyan kiif maatii kee wajjiinii bagattiinsi gahee baga gammadde eessuma koo akkaan jaalladhu durqaadir huseen abdullaziiz huseen maatii keessa wajjiin bagattiin isin gahee idal mubaarakii kamilkii isiniif haa ta'u assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu loomii abitee suud arabiyaa jiddaarra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ittiin aansee kan ittiin bageen isiniin ga'e jechuu barbaadu gaasixoota raadiyoo nuuraroodha ittiin aansee amiroowwatan keenya ulamaa keenyaan baga ittiin isin ga'e jechuu ni barbaada ittiin aansee abbaa koo abdallaa ahmad godina jimmaa aanaa omoon addeet kan jiran baga ittiin isin ga'e jechuu ni barbaada ittiin aansee haadha koo maashoo abdallaa godina jimma aanaa omoon addee kan argamtuun baga ittiin si gahee jechuun ni barbaada ittiin aansee obboleessa kootiin obboleetteewwan kootiin kan biyya jedhamu kan biyya alaatiin baga ittiin si gahee jechuun ni barbaada ittiin aansee hiriyaa koo kan biyya alaatiif kan biyya jiran baga ittiin isin gahee jechuun ni barbaada ittiin aansee ummata muslimaa baraan baga rabbiin ittiin isin gahee ayyaana idal fixiriitiini jechuun ni barbaada anaaf waada abdallaa godina jimma aanaa omoon adda wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جلتن كبجم توتا في جالتم توتا قب توتا راديو نور الهدى عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم درة الأمسي يعني تين عشان هاجا وبرباد اسنما قب توتا راديو نور الهدى carraa kana nuu kennuu keessaniif hedduu isin galatoonfannaa itti aansuudhaan abbaa kootii fi haadhatoo godina arsii aanaa seeru gandaa diinondas keessa argaman isaaniin hangafee akkasuma obboleeyyan tiyyaan gafa haga qudsiyutti haalii fi firoottan kokulli baga ittiin isin gahee jechuu barbaada itti aansuudhaan kullima muslimaa addunyaarra jiraniit kullima isaaniitu baga ittiin isin gahee id mubaarak wa kullu aam waantum bikee ana obboleessa keessan bilaal abdulmannaan kuweetirra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوني إيدا بغيت سننجا إليتوني برباد بسنة وقفيسة ترادي ونور دودا إتعان سؤال قري الحياة قري أمشتو تبديوية أبريا ور أتشتت برتني أكسم برسي أستاذ لكينا بغانت سننجا إليتوني بربادا بتاسران أستاذ أنس محمد بقيت سنين جاي عيد مبارك جتوني بربادا بتان سرعان أميرتو تغاري ومشتو تبديبية أميرتو تغاري الحياة أكيس مكيستو براتو تغاري على حياة hurufa jalatti kan argamtan hundi keessanuu bagaanitti sinin geetti sinin jechuun ni barbaada ittaan aansuudhaan kulli muslim iid mubaarak taqabbala allahu minna wa minkum anta kan isinin jettu zaatu qaamaa dubaa irraa Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu namni naan iidattiin isin gahe jechuu barbaadu dura irratti isinuma qopheessitoota qophii nuuran hudaa idil mubaaraka bagattiin isin gahe kan baranaa kan bara heegarii rabbiin nu haa godhu itti aansuudhaan harmee xiyyaa godina arsii aanaa digaluu fi xiijoo ganda qoggaa shabaqaa keessatti kan argamtu faaxumaa kaa'u abbaa kiyya huseen jaarsoo fi obboleewwan xiyyaa abdurazaaq huseen zamzam huseenii fi tamimaa huseen bagattiin isin gahee isinin ja'a akkasuma hiriyaa xiyyaa misraa kadiir halimaa muhammad misraa muhammad bagattiin isin ga'e obboleettiiyyaa kan suudaanitti argamtu kadijaa huseen bagattiin si geessii fi abbaa warraa kan keessin jaa akkasuma muhammad aanaa roobetti kan argamtu bagattiin si geessin jaa ani giifti huseen soodii magaalaa riyaadirra.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirra jirtu qindeessitoota raadiyoo nuural hudaa eegaa dursa namna bagattiin isin hanga jechuun ni barbaadu isinuma qindeessitoota raadiyoo nuural hudaa magaa ayyaana idal fitiriitiin ittiin isin hanga isiniin jecha akkasuma obboleeyyan kiyya kan wal beennuu fi kan wal hin beenne kan addunyaa irratti argaman cufa baga rabbiin ayyaana idal fitiriitiin isiniin gahe isiniin jecha akkasuma ahalii kiyya kan godina walloo sanbattee aanaa jila dhumuugaa ganda xaaxessatti argaman haadha kiyya haawaar biyyee abbaa kiyya hedar mahammadii fi obboleessa kiyya mahammad hedar akkasuma balayyaan kiyya kan shamaraa bakka jiran maratti baga rabbiin ayyaana idal fitiriitiin ittiin isin ga'ee kan warra baranaa kan bara hedduu rabbiin nuuf haa godhu isiniin jechaa sayyidee dara suuda rabiyaa kamis mishiitirra galatooma.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoota jaallatamtoota qopheessitoota nuural hudaa bagaa ittiin isin ga'e iid mubaarak isin jechuu barbaadaa duraan dursee akkasuma garee sumayyootaaf bidaalotaa cufa isaaniitiyyuu baga ittiin isin ga'e jechuun hin barbaada keessattuu garee islaamummaa maashoo amiirran islaamummaa maashoo miseensawwanii fi bulcheensuwwan isaanii hundaanuu cufaanuu baga isin hin ga'e jechuun hin barbaada buleetii biyyattan akka lubbuu kootiittiin jaaladhu halimaa yoosef iid mubaarak iid mubaarak jechuun hin barbaada. akkasuma maqaan kiyyas ummu ubeedaa yookiin faaxumaan jedhama dubaa irraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد المبارك كل عام وأنتم بخير إسنين جرا نمني أن تسنين جاي جوني بربادو أمة ميديا نور الهدى بكم جروتي ككابا ككبا كباها كديها كودون أوريما كيس جروفي كبيوتا أدادا كيس جرولين بق إسنين جاي إسنين مانجرا inti aansuudhaan ummaatiyyaa ta guddina aanaa suudee ganda samaar samarii keessatti argamtu obboleeyyan tiyya wajjinu baga isiniin ga'e isaanii jechuu barbaada itti aansuudhaan shee Muhammad Abdii guddina asallaa aanaa suudee ganda haliilaa keessatti kan barsiisaa jiran baga itti isiniin ga'e jechuu ni barbaada akkasuma obboleeyyan isaanii guutuu baga itti isiniin ga'e jechuu ni barbaada hiriyoottan kiyya ka asiitiif ka biyyaa baga itti isiniin ga'e jechuu ni barbaada Khaalid Shee Muhammad Nuur kan makka keessatti argamu baga itti isiniin ga'e jechuu ni barbaada. Aadaa Tolaa Shee Hamid baga siin gahee naa jedhaanii kan inni illee makaa keessatti argama. Kana waan ta'eef uummanni musliimaa guutuun baga itti isiniin gahee isiniin jedha kan isiniin jedhan Mahmud Hussein Gazalee Xaayif irra.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaa fi jaallatamtoota qopheessitoota qophii reediyoo Nuura Ludaa warroottan qophii dhaamsa bagattiin sinin gahee nuuf dhiyeessitan jazaakumullahu khairan duraan dursee maqaan kiyya Aarif Haaji Bayaan Aadam kanin jiraadhu suudi arabiyaa magaalaa riyaad dhaloonni koo godina harargee bahaa aanaa golooda burqaa tirtiraati namni niin dhaamsa kana bakka ittiin isin ga'e jechuu barbaadu duraan dursee isinuma qopheessitoota qophii reediyoo nuuralhudaa fi gaazixeessitoota reediyoo nuuralhudaa itti aansuudhaan harmee xiyyataniin akkaan jaaladhu safiyyaa aliyyii godina harargee bahaa goloodaa burqaa tirtiraatti kan argamtuu fi kabajamtuuf jaalatamtuu haadha mana kiyya saadaa maammad akkasumatti obboleeyyan kiyya kan dhiiraa fi kan dhalaa akkasumatti obboleessa kiyya kanneen akkaan jaaladhu haaji amat haaji bayaanii fi obboleeyyan kiyya kan dhiiraa fi dhalaa akkasumatti ummata muslimaa maraan bagattiin isin ga'e jechuun barbaada wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jazaakumullahu khayran
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masha Allah Baga Rabbiin iida jaalatamaa fi kabajamaa kana muslima hundaanuu gee akkasumas aalii kiyya hundaa baga Rabbiin ittiin gee akkasumas abbaa koo qaalii kabajamaa ana sharka kan ta'an baga Rabbiin ittiin ittiin geen jedhanii obbo Qaasim Amaano akkasumas ummaa tiyya qaalii Jamiilaa Hajjii baga Rabbiin iida kanaan isin geen jedha akkasumas obboleewwan kiyya hunda baga Rabbiin ittiin gee obboleessa kiyya qaalii Aliyyii Qaasim Kadiijaa Qaasim Abdurrahmaan Qaasim Misraa Qaasim Yaasin Qaasim hunda isaanuu kan maqaa isaanii dhageessu dandeenye inni baga rabbiin ittiin gahe akkasuma abbaa warraa kiyyaa kabajamaa fi jaallatamaa amiin amaan musaa jiraataa makkaa magaalaa makka tol mukarramaa kan ta'e baga rabbiin walumaan nu gahe iida jaalatamaa kana jedhaani akkasumas obboleewwan isaa aalii isaa haadha abbaa isaa guutumattuu baga rabbiin iida jaalatamaa kanaan gahe akkasuma immoo kan maqaa isaanii dhahee waliin ga'uu hin dandeenye baga rabbiin ittiin gahe jedha maasha allah tabaarakallaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota raadiyoo Nuural Hudaa nageenyi koo kan hundarraa madda isin haa ga'u. Duraan dursee Eidul Mubaarak kulli aamu antum bakhaayar isiniin jaa. Itti aansuudhaan abbaa koo Usaa Jimaammaa, Armeetoo, Samiraa Kadiir, akkasumas obboleessa koo Ahmed Hussein. Itti aansuudhaan Lugaffaar Hussein. obboleeyyan koo hunda muslima hundaan bagaa eeduu mubaarakiin isiniin jedha akkasumas haadha warra kootii kabajamtuu fi jaalatamtuu indiyaa haji musaa haji kadiir itti aansuudhaan ilmaan koo firoomsaa ziyaad obboleettii koo ta'a akka malee jaaladhu zeenaba huseen baga eeduu mubaarakiin baga isiniin ga'ee yeroon jedhu gammachuu guddaan dhagama eeduu mubaarak kulaam waantum bikheer taqabbalallahu minnaa wa minkum saalihal amaal isiniin jedha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك بقيت سنجي ورا برنا ورا برا يجري يلقى برتي بقيت سنجي كجيتشو بربادو كوبيستوتا راديو نور الهدى أكسمس أباكي يا شيامين حسن هذا تو باتا أمان وبليس أكو أحمد حسين شيامين هذا وراتو بيسا ساليا وبليس أكو taajuu ishee amiin bilaa ishee amiin alamuddin ishee amiin obboleetitoo sa'aadaa sheekh amiin faaxumaa sheekh amiin indiyaa sheekh amiin daa'ima tiyyaa hayaatii faaris durbicha koo diinii juneedii akkasuma adaadaa tiyya kan makka talmukarramatti argamtu haliima abdulqaadir akkasuma hiriyyaa kiyyaa bashiir sa'idaa kan saudii arabiyaatti argamu ziyaad shee mahammad kan saudii arabiyaatti argamu akkasumatti obboleeyyan muslimaa kan addunyaa kana irra jirtan hundumti keessanuu bageettiin sin ga'ee bageettiin nu ga'ee eid mubaarak warra baranaa warra bara egeree rabbiin nu haa godhuu ani kan isiniin jedhu faaris she'amiin saudii arabiyaa magaalaa manxiqaa waadii dawaaseerra.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى ربنا أيان عيد الفطر جالت ما في كبجما مسلم هندان اسن جه يتشا اتعان سودان توقف هالتي أدي مشو قالتو لما فان أبوليس هي قوس شاورة قسم سي أمة مسلمة هندا في فروتن كيا هندا كان جالدون baga rabbiin ayyaana iidil fitriitiin isin gahee jechuun barbaada ayyaana milakii ayyaana gammachuu kan dhukkubni kun wajjumaan darbu rabbi nu haa taasisu jechuun barbaada ummanni musliima hundi tokkummaadhaan jaalalaan wajjiin akka jiraatan hawwii guddaan qaba kan dabarfataa jirus مكة المكرمة سعود عربية تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu qopheessitoota raadiyoon roddaa isinuma duraan dursee baga iidalfixiri iida baraatiin baga ittiin isin gahee isiniin jenna iid mubaarak iid mubaarak isiniin jenne jirraa تقبل الله منا ومنكم سنين جنة جرى غازي تسوتا كينيا كان أكا عبد الناصر تفا كان أكا فري آدم بقى إتيني سنجي هندي كيسا نوبليا كينيا كان أكا سمان كان أكا ينيو ينيو جنو ورين مسي سوتا كينيا هقنا جرتن كان أكا فتاوى كينيا فتاوى نور الهدى دا كان أكا sheeka keenya doktor lawaal islaam baga rabbiin ittiin isin gahee eegasanii itti dabalee warra kiyya hunda isa kan suudi arabiyaa jiranis kan biyya keessaatis baga ittiin isin gahe jechuun hin barbaada ani biyyi kiyya walloo magaalaa booraa jedhamtu irraa inshaallahi hayyee bagattiin isin gahe jannatal firdoos olaantuu baaburrayyaan rabbi isin hagashuu bileeyyan kiyya guutuun guutuutti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duraan dursee musliimoota guutuu addunyaa irratti argamtan hundaanuu baga rabbiin ayyaana itti isiniin geen jechuu barbaada kanatti aansee hojjettoota fi deeggartoota nuraludaa hundaanuu baga itti isin gahe akkasumas haala fi abbaa kiyyaa aaminaa hajuumar najjaayituutti obboleeyyan kiyyaa nizammil najjaash wasiilaa fooziyaa fi biiftuu hunda baga rabbiin itti isin geen jedhachuu barbaada akkasumas saahibban kiyyaa hunda isaanii ramadaan ahmad nuuree ahmad abdurahmaan saalis aanas bakri huseen guutuu keessanuu baga itti isinin geessachuu barbaada akkasumas iida kanallee baga rabbiin itti nu gahee kulli muslimaatuu rabbiin insha allah balaan irra haa qabu insha allah khayriin nutti haa qabu jechuun barbaada insha allah warra warra baranaa kabare hegeree rabbi nu haa godhu warra kulli amataa akkanumatti deebu rabbi nu haa godhu insha allahu rabbi nu haa milkeessu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبستوتا راديو نور الحدى akkasumas an maqaan kiyya naziif naasir ahmed jedhama godina jimmaa aanaa manchoo ganda doobbi bildimooti kan an jiraadhu saudi arabiyaa irra kan hin baga rabbiin ittiin singee jechuu barbaadu jalqaba irratti qopheessitoota raadiyoo nurul hudaa akkasuma dhaggeeffattoota raadiyoo nurul hudaa hundaa fi akkasumas maatii kiyya godina jimmaa aanaa manchootti kan argamtu miskiyyaa ahmadii fi akkasuma obboleettii kiyyaa fi obboleessa kiyya hundaaf baga rabbiin ittiin isin gaheen jedha akkasuma summan kiyyaa fi wasiila kiyya kan magaalaa guddittii suudaan kartuumitti kan argamu baga rabbiin ittiin isin gahee ciida gammachuu ciida badhaadhinaa rabbiin isin bataasuun jedha obboleewwan muslimaa maraa isaan ka sagalee kiyya dhaggeeffatan baga rabbiin ittiin isin gahe ka bara alanaa ka bara egeree ittiin isin gahuun jedha an nadiif naasir godina jimmaa naammanchoo magaalaa yeroo ammaa kana suudi arabiyaa irraa.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا في جالة توتا قبسي توتا نور هدى ده أقسم أبلوان كني إسلاما كنين الدنيا مرة ترقم تن أبلوان طاهدة بقى ربنا سبحانه وتعالى جراجسه إذا الفدري أمتك متك وفي دبا فرفي أفرتم تكان إسنين غين إسنين جدا أقسم نمنين أني بقى إتين سنغي جتوني بربادو أمتي يا في بابا كيا خمبيا خيسا جدا حليمة إماموتي في إبراهيم بيان أقسم الله أبليسكية محمد عمر obboleettidiyya akkasumallee mabraa ibraahim kan jedhamtu baga ittiin singa jechuu ni barbaada akkasuma hiriyoota kiyyaa fi hiriyoota kiyya kan na beekanii fi kan nan beeknes akkasuma hiriyaan akkan jaaladhu akkan kabaju abduu huseen kan jedhamu jiraata magaalaa riyaad akkasuma obboleessa kiyya aliyyi ibraahim jiraata magaalaa najraan baga singa jechuun nan barbaada ani maqaan kiyya Hassan Ibrahim yookaan obsaa Dawwee Booraa magaalaa Riyaadurra isinillee obbo hordoftoonni qopheessitoonni miidiyaa nu fudaadha jazaa keessa rabbiin sinaa dheerasu umrii rabbi sinaa dheerasu jazaa keessa rabbiin jannatan sinaa deebisu baarakallahu fiikum وجزاكم الله خيرا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك jalqabarratti namni baga isin ga'ee jechuu barbaadu isinuma gaazexeessitoota raadiyoo nuurrudha baga rabbiin iidul fixrii isin ga'ee itti aansuudhaan maatii fi firootan kiyya hundaa kan godina arsii aanaa baletti argaman maraaf baga rabbiin ittiin si ga'ee naa jedhani itti aansuudhaan haadha mana tiyya tan akka lubbuu tiyyatti jaaladhu samiira aliyyiitiif baga rabbiin ittiin si ga'ee naa jedhani itti aansuudhaan obboleewwan tiyya kan biyya soodar darbeetti argaman jamaal huseeniif Ahmad Zainif bakka rabbiin ittiin si gahinaa jedhani itti aansuudhaan obboleewwan haadha mana tiyyaa Abdulmanaan Aliyyiitiif Ahmad Aliyyiitiif Turee Aliyyiitiif haalii fi firoottan isii hundaanuu bakka rabbiin ittiin si gahinaa jedhani dhumarratti musliimoota addunyaa kanarratti argaman maraaf bakka rabbiin ittiin si gahinaa jedhani assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kanin bareedina iddoo jechuu barbaadu. Isin nama hojjettoota miidiyaa nurra alhudaa akkasuma haadha mana kiyyaa Fooziyaa Abdii obboleeyyan kiyya mara dabalatee jechuudha uummata musliimaa hundaan bakka ittiin isin ga'ee jechuun barbaada. Dabalataan loobii nageessoo kan bahareen jirtu bakka ittiin isin ga'ee Eid Mubaarak jechuun barbaada ani obboleessa keessan Shaamii Abdallaa Harar Gandaa Ibrahim Bakar irraa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا غري نور الهدى بغ ربين إدى الفطر إدى عيسين غي ججا أمتوتا غري قرآنا آجالة ترغمتن وبولي وانكو أستاذ وولين برسيمنو بغ ربين إتين إسين غي جدا ماتيان كو قدنا جمع آنا منچو ganda doobii bildiimoo keessatti argaman haadha koo haadhamaa sharshee abdurrahmaan obboleessa koo sheekh ahmad shee abdurrahmaan abdulazii abdurrahmaan naasir abdurrahmaan armuiddiin abdurrahmaan ambaree abdurrahmaan ziinaa abdurrahmaan faakiyaa abdurrahmaan baga rabbiin idalfitiriin isin ga'e jedha ummata jamcaa wajjiniin masiida dhaabannu hunduma imaamaa mu'azzineen baga rabbiin ittiin isin ga'e jedha ustaaza koo sheekh muhammad zeen shee bushraatiin baga rabbiin ittiin isin ga'een jedha sheekh hadiroo haji jamaal biluu ustaaza keenyaan baga rabbiin ittiin isin ga'een jedha warra biluu hiriyoottan koo hundumaan baga rabbiin ittiin isin gahin jedha maatii koo harargee lixaatti ilmii rabbii barataaranuus baga rabbiin ittiin isin gahin jedha yaaquuta abdurrahmaan makkatal mukarramaa xaayifin raayyee baga rabbiin itti isin gahee hijiraa kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii tokkoo ciidal fixiriin isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبشتوتا راديو نور الهدى عيد مبارك أكسما ulamaa'i wanteena daa'i wanteena iid mubaarak akkasuma hiriyootan tiyya kanin lubbuu koo irraa jaaladhu kanin maqaa isaanii lakkaawee hin fidne iid mubaarak hiriyootan tiyya kan biyya keessa jiran zamzam qaasim baga rabbiin itti siqee abbaa warraa kee waliin akkasuma ifraahim bashiir baga rabbiin itti siqee abbaa warraa kee waliin akkasuma jaallatamtoota fi kabajamtoota obboleewwan tiyya kan kallattii arfaniinoo argamtan iid mubaarak baga rabbiin itti singee kabaranaa kan bara hedduu rabbi isin haa taasisu rabbiin isin haa milkeessu ramadaan keessan isinirraa haa qeebaluu anita akkana isiniin jettu obboleettii teessan baatu qaalaa riyaadirra.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Umar Muhammad Abdiitiin jedhama. aanaa daddar magaalaa Suqaarraa'ee baga ittiin isin ga'e kan hin jechuun barbaaduuf hojjettoota nuura loltuu Amaaraa fi uummata muslimaa addunyaa kanarra jiraatan hundaaf baga ittiin isin ga'e jecha iida alfitrii iida gammachuu iida wanti jenne keessa nu qeebalamtuu fi kan ibaadaan keenya soomanni keenya nurraa qeebalamu akka nuuf ta'uun ibsachuu barbaada gammachuun koo gammachuu uummata muslimaa hundaaf baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا ربي سن الرجال تجرى كان نوكن ودف الدوغلة تما سنين جرانا من بغتي سنجا يجو أربادو سن وقبي ستوتا نور الهدى في أكسم أبا مسلموت الدنيا كان رت أرقماني في أكسم أبا كي توري حسين جدا غوربار أنا بلي غزغارتي كان أرقم مكو أمتي مكو حاجي حسين akkasuma obboleessa keenya muktaar tureetii fi faaxumaa ture faatiyaa tureetii fi gannoo ture misraa tureetii magaalaa adaamatti argamtuu fi abbeera kiyya kan akkaan jaaladhu husaa muhammad maatii isaanii wajjin abdulqaadir husaa maatii isaa wajjin abdulmaalik husaa maatii isaa wajjin hasan husaa muhammad maatii isaa wajjin finfinneetti kan argamu akkasuma umar abdulqaadir finfinneetti kan argamu akkasuma ijoollee abbeera kiyyaa adaamatti argaman aashaa husaa Ashaa Husaa, Arabee Husaa, Zubaydaa Husaa, Rufaa Husaa, Amiin Husaa akkasuma obboleettiitii Dubaayitti tan argamtu. Shamsii Ture Huseen, hiriyaa isii Karimaa Timiraa Warqii Timiraa Aamina baga ittiin isin ga'e kan barana kan bara hedduu sin yaa ta'u akkasuma hiriyoota xiyyeetan bishaa magaalaa Suudi Arabiyaa magaalaa bishaatti argaman Diinoo Amiin Mu'aaz akkasuma Jamaal Huseen. akkasuma Usmaan Haajoo magaalaa Riyaaditti kan argamu maatii isaa wajjin haadha manaa isaa wajjin akkasuma Hamzaa Haaji Umar magaalaa Makkaatti kan argamu haadha manaa isaa wajjin Ahmad Hamarra magaalaa Bishaatti kan argamu haadha manaa isaa wajjin baga ittiin isin gahee kan baranaa kan bara hedduu isiniif haa ta'u ani kakkan isiniin jedhu obboleessa keessan Abdurrahmaan Ture Hussein Suudi Arabiyaa magaalaa Bishaa irraa.
Bagasiniin gahi ciida waggaatiin bagasiniin gahi guyyaa iidaatiin milkaa gammadaa ciisin hundumtii ciida khayriidhaa ciida milkiinaa kan balaalinaa kan kanaaniinaa isiniif haa ta'u kan gammachuunaa.
kabajamtoota hordoftoota keenyaa hammallee deebi'uun bagrabbiin iidal fatrii barkum tokkoof dhibba afurii afurtamii tokkootiin isin gahee isaniin jedhe inshaallahu ta'ala ammas sagantaan keenya akkumitti ufifee jira sagantaa keenya kaardhaa keessatti kutaa tokkoffaa qofa isanii dhiyeessin namoonni sa'a jedhametti dhaamsa keessan nu ergitan cufayyuu dhaamsa keessan isanii dhiyeessaa jira sagantaa keenya kaardhaa keessatti kutaa tokkoffaa sagantaa keenyaa isanii dhiyeessine yoo fedhii rabbii ta'e ammoo kutaa lammaffaa sagantaa keenyaa guyyaa borii isanii dhiyeessina haq xumur qophii keenyatti nu waliin turaa isaniin jedhe تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan warroonni garee nuura hudaa jalatti argamtan hundinuu keessanuu baga itti isin gahee Eh, duraan dursee namni eh, salaama juunii barbaadu hooggantoota garee nuura hudaa baga idal fitrii kana itti isin gahee Eh, ammallee eh, haadha tiyya godina walloo aanaa sanbatee magaalaa haxaayyitti kan argamtu kanin akkaan jaaladhu haalimaa hasan mahammad eh, warra kiyyaa tamiimaa aliyyi ahmad ammallee dabalataan leelloo hasan huseen ammallee ebbaleessa kiyya kanin akkaan jaaladhu aliyyi ahmad najiib hiriyootan kiyya akkasumas eh, ah, mahammad umar hasan eh, ammallee warroonna- warroonni eh, muslimaa taatan hundinuu keessanuu bakka jirtatti bakka jirtanitti nageenyi rabbi isinirra haa jiraatu Eh, ani suud arabeerraahi huseen ahmad najiibii wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu obboleeyyan keenna kabajamoon baga rabbiin waggaa guutuu ciidulfixrii nagaan isiniin ga'e gabaabsee dhaamsi ani qabu
tokkoffaan alhamdulillah aqiidaa sahihaan nu badhaasuu isaatiif galanni ni'imaa tanaa akka dirqamaan nurra jiru da'awaa aqiidaa tanaa babal'isu yaani nuural hudaallee kana fakkaata adeemsisii baay'isee na gammachiise Teknooloojii wantoota yeroo ammayyaatiin wal qabsiisanii da'awaa adeemsisuu isaaniitiif baay'ee na gammachiise. Kanarratti haa wal cimsinuu jedha. Haa tokko taanu addunyaan yeroo kanatti wanni wal sodaachisaa jirtuun waraanaa fi teknooloojii eh, wantoota garaagaraatiin. Ammoo addunyaan har'aa muslimaa wanni sodaataa jirtuun afaan waan tokko taaniif haa wal tokko taanuu qalbaa waqaalaan isinin jedha assalaamu alaikum assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtoota fi qopheessitoota tv nuural hudaa baga iida baraatti rabbi isiniin ga'e hunda keessan itti aansuudhaan haadhatoo halimaa amadeename abbaa koo umaree nuuruu ahmad akkasuma haadha manaatoo kabajamtuu fi qaalii kaniin akka malee jaaladhu samiira umar haaji akkasuma obboleeyyan koo ahmad umaree nuuruu jaafar umaree nuuruu usaamaa umaree nuuruu faaxumaa umaree nuuruutii fi haawaa umaree nuuruu baga rabbiin iida baraatiin isin gahee kan bara dhufuu rabbii waliin nuun haa gahuun isiniin jedha akkasumallee jamaa muslimaa guutuun addunyaara facaatanii jirtan baga rabbiin iida baraatiin isin gahee ani ergaa kan dabarfatu aliyyi umaree nuuruu saudi arabiyaa riyaadirra.
bismillaahi rahmaani rahiim salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu warri baga itti isin gahe jechuun barbaadu isin qindeessitoota raadiyoon irra fudaati itti aansuudhaan immoo uummata musliimaa hundumaa baga itti isin gahe naaf jedhaani itti aansuudhaan abbaa kan kofo godina arsee sallaa aanaa xiyya ganda wasaa arkootti argamu nu raajjafatoo itti aansuudhaan immoo ummeetiya madiinaa nuurootii fi obbarsikii abbilfattaa nuuraa itti aansuudhaan immoo roozaa nuuraatii fi makkiyaa nuuraa hayaat nuuraa zaminaan irra baga itti isin gahe naa jedhaani itti aansuudhaan immoo abbeeraa kiyya jama raajjifatoo musaa jifatootiif gadi raajjifatoo maatii keessaa wajjin baga itti isin gahe naa jedhaani itti aansuudhaan immoo eessummaan kee godina arsii sallatti argaman eessummaan adaloota kee durboota kee baga itti isin gahe naa jedhaani bakkuma jiranitti itti aansuudhaan immoo hiriyoota kee kan obbolummaa rabbiitiif wal barreellee kan qaamaa wal beenuuree baga itti isin gahe naa jedhaani bakkuma isaan jiranitti iidda kan iidda milkii isaanii faa ta'u السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمزم نورة دبي الرحيم
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maqaan koo sa'aadaa usmaan jedhama kuweetirra namni bagattiin isin ga'e jechuu barbaadu jalqaba isinuma qopheessitoota raadiyoo nuural hudaatiin itti aansuudhaan abbaa koo usmaan dassa godina arsii aanaa shirkaa ganda sangoyaayyatitti kan argamuu fi harmeetoo ashaaji ahmad obboleessa koo barsiisaa mustafa haji usmaan barsiisaa abdulqaadir haji usmaan muhiddin haji usmaan abdulnaasir haji usmaanii fi obboleettii too kabajamtuuf jaallatamtu soofiyaa haji usmaan fi uummata musliimaa kan addunyaa gubbaa argamtan hundi keessanuu akkasuma abbaa manaa koo jaalatamaaf kabajamaa kamaal waadoo kan suudi arabiyaatti argamu maatii isaanii waliin baga rabbiin ittiin isin ga'e jedhaanii iida baranaa kan bara hedduu rabbiin nu haa taasisuu hiriyoottan koo hundi keessanuu bakka jirtanitti iida gaarii isiniif haa ta'uu rabbiin inshaa allah warra irraa qeebalu nu haa taasisuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبيم توتا في جالان توتا قبستو تيفين ورفدادا أيان إدل فتري بغتين سنجيتوني خنم بربادو سنما قبتو سغنتا خنات جل قبرة چودا قسما باقيا من ليتي أدير قيا سنا لي هندما سانتينو آلي في رحمة قيا هندانو بغتين سنجيتون بربادا قسما وبليان قيا خنا كان جالدو خنا كان خواجو سين أمين ممن نور علي دينو حسن علي أمين شريف أمين داود أمين هندما سانتينو علي أحمد هندما نو بغتين سنجيتون دور فردا وبليان قيا خندوبرا hunduma isaan ulmaana deeran kiyyaa obboleen kiyya hunda isaaniitiin bagattiin isin ga'e ayyaana idal fixiriitiin jechuun dabarfadhaa obboleetee shukuri amiin zaaraa amiin bagattiin isin ga'e akkasuma kabajamtuu fi jaalatamtuu haadha mana kiyyaa kan taate adda caaltu muhammad akkasuma aalii fi rahima ishii hundaanuu obboleeyyan ishii hundaanuu takabbalallahu minnaa waminkum bagattiin isin ga'e ayyaana idal fixiriin jechuun dabarfadha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجاح زرتو دوران درسي بقيت تسنجي جتشو بربادو اسنما كوبيستو تراري ونورا هنداتي اكسما جارميا سميو تبلالو تا استاذو تابي براتو تهندي كيسان يو بقيت تسنجي سنين جرا كسماتي وانكو كدنا باها انا هيتو ساما غالا بورو جاوي كان جرا حالتو تنتو جالا دوما كدا احمدي في حالتو مومنا ايدا وفي اباكو عبد القادر سيني في ابولي وانكو عبرانكو هندا كيسان يو بقيت تسنجي ايدو مبارك سنينجا كسما با مناكو كان iddoo isa jaaladhu abdii magaalaa adaamaa kan jiraatu maatiiwwan isaa waliin baga ittiin sigee iid mubaarak isin akkasuma hiriyoota koo iddoo garaagaraa kan jiraatan biyyaallee biyya keessallee baga ittiin singee isiniin jala daalota koo eessummaan koo hundaanuu baga ittiin singee iid mubaarak isiniin sa an akkan isiniin jettu obboleettii teessan faatiyaa abdul qaadir saudi arabiyaa magaalaa riyaad irraa iid mubaarak kan baranaa kan bareegedee rabbiin ittiin nu gahu iid mubaarak assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا في كبجم توتا وردف توتا منتي مسلمة هندي كيسان بقى ربين أيان عيد الفطر إيران إسنجه يكسمس كوبيستون نور الهدى هندي كيسان baga rabbiin ayyaana iidal fitrii irraan isin geessiniin jecha eh maatii kootii fi firoottan kiyya akkasuma hiriyoota kiyya warra biyya alaa fi warra biyya keessaa ah, hundi keessan eh baga rabbiin ayyaana iidal fitrii yookiin soomana hiikaa irraan isin geessiniin jechuu barbaada eh akkasuma hiriyoottan kiyya warra dubaay keessa jiranii fi eh, suudii keessa akkasuma kaatar keessa warri jiran hundi keessan bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha ani obboleettii teessan eh, zubee eh, sheendirreeti eh, magaalaa riyaad suudii keessai eh, kanatti aansuudhaan immoo eh, rabbiin warra baranaa warra bara hedduu rabbiin haa taasisu eh, bakkuma jirtanitti iid mubaarak isiniin jedheera ayyaana gaarii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا هيوتن كازدستوتا نور الهدى جالك أمرنا من بغتين سنجا جتشوني بربادو اسم ما هيوتن كينيا كازدستوتا نور الهدى وغا اتن اسنجا هي إيدا كيري كملكي كالنسري كمبدالينا سنين دستا أكسما أساتي زوتا جرمي سميوتا بلالوتا في أميرن كوريواني في مسنسا jarmee sumayyootaaf bilaalotaa hunda isaaniitiinuu inni kun kan milkii kan nasrii kan badhaadhinaa isaaniif haa ta'u jecha obboleeyyan kiyya kan akkaan jaalladhuu fi kan akkaan kabaju amirran garee nuural jannaa kan dhiiraatii fi kan shamaraa akkasuma miseensa garee nuural jannaa ittaan suudhaan ummii tiyya tan akkaan jaalladhuu fi tan akkaan kabaju tan oromiyaa keessatti argamtu hawaa goobeetii fi akkasuma obboleettii tiya meemunaa jamaal kadijaa jamaal fatiyaa jamaal aminat jamaal fi abdulqaadir jamaal abdulkariim jamaal muhammad jamaal yuusuf jamaalii fi akkasuma obboleeyyan kiyya kan yeroo na daangessee maqaalee nayin hunduma isaaniitu ummata islaamaa hundaanuu baga ittiin isin gahe inni kun kan milkii kan nasrii kan badhaadhinaa isaaniin jecha koree hawaasummaa jarmees mayyootaatiin bilaalotaa kan dhiiraatiif kan shamaraa hunda isaaniitiinuu iida kayrii iida milkii isaaniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carraa kana nookannoo kanaaf baay'ee guddaa galatooma ankaniin baqiittiin isin gahe jechuu barbaadu isinuma warra nuurul hudaa kanaaf akkasuma maatii tiyyaa godina bunnoo baddallee aanaa dhedheessaa ganda dooyyoo kan jiraatan ummaa tiyyaa faatumee ahmadii fi abbaa kiyyaa amiin jamaal maatii isaanii waliin baga ittiin isin gahe ayyaana jaalalaa ayyaana gammachuu akkasuma maatii irraan kiyyaa maatii isaanii waliin walitti qabee baga ittiin isin ga'e ayyaana jaalalaa ayyaana gammachuutiin akkasuma saahibbaan kiyyaa qaqqaaliif jaalatamoo warreen biyya arabaa kana keessa jiraatan miftaa'e umarii fi akkasuma abdurrahmaan turee waliin baga ittiin isin ga'e ayyaana jaalalaa ayyaana gammachuu aan kan akkana isiniin jedhu diinoo amiin suud arabiyaa magaalaa bishaarraa.
تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu qopheessitoota reedoo nuralhuda baga rabbiin ayyaana iidalfitiriin iida muslimaa tanaan isin gahen jechuu barbaada itti aansuudhaan an maqaan kiyya ahmad rijaal yaassen suud arabiyaa magaalaa riyaadirraayi warra baga iidalfitiriin isin gahe jechuu barbaadu ummaatii taniin akka lubbuu jaadhu karimaa shebdi shakuur ammallee abbaa kiyya kan akka lubbuu jaadhu yaassen abdullaa akkasuma ammallee haadha mana kiyya faayoo abdallaasanii fi akkasuma ijoollee tiyya ra'iisaa ahmad rijaalii fi mootummaa ahmad rijaaliin baga rabbiin iida muslimaa tanan isin gahe jechuu barbaada itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya hundaa ammallee akkasumatti waliigala muslimaa kan addunyaa kanarra jiran hundaafu baga rabbiin ayyaana iidalfitiriin ayyaana guddaa iidalfitirii kabajamaa kanaan isiniin gahen jaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقان كيا زارا أحمد هاجي قوبانا جداما كويت الرا نمونا نرقى دبرفتشو في بربادو أبوليا تيا قولي نرسيانا شركة مقالا كيلا كي ستك أرقاما أبوليتي تيا فاطمة أحمدي في أبولي سكية محمد أحمد شبلية أحمدي في دكتور أحمد رضوان أحمدي في فتيا أحمد bagaa ayyaana sooma hiikkateen isin ga'e jechuun ni barbaada. Itti aansuudhaan immoo firoottan kiyyaa ka biyyoota garaagaraa keessatti argaman hunda isaaniitiin bagaa ayyaana sooma hiikkateen isin ga'e jechuu ni barbaada. hiriyoottan xiyyaa kaabiyyoota garaagaraa keessatti argaman baga ayyaana sooma hiikkateen isin ga'ee jechuun ni barbaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة المسلمة هندي عيد المبارك تقبل الله منا ومنكم سنين جرا كسما علماء تينا في أستاذ لتينا هندمان كسنا بغتي سنغي ورا أمت واتدي ورب ولنها قدو جتشا أكسما هالاتو قدين أرسيتا أنا دودولات تأرقمتو كورني بريسو بطا في أكسما أباكو هجي كيموتي akkasuma obboleewwan koo qaasim hajjii kadiir hajjii kadiiree hajjii amaan hajjii mariyamaa hajjii isaa hajjii abdurrashiid hajjii ruuziyaa hajjii achii gadi hafe hundummaan keessanuu baga itti isin ga'e baga walumaan ittiin nu ga'e warra amatuu amataa amataa itti deebi rabbi waliin nu haa godhuu akkasuma shee anawaarii shee raayyaa ustaad amaddiin dabalii ustaad xaaliboori darraa fakkaattota isaanii hundummaan keessanuu baga itti isin ga'e baga walumaa ittiin nu ga'e jedhaa ka isiniin jedhu ani jamaal hajjiitii kuweetiin irraa yoo galatooma.
عيد جلالا عيد تكما عيد إيمانا عيد بونما أتوا إسنيف ملك دورما
kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya kutaan tokkoffaan ka guyyaa har'aa kan fakkaataa insha Allahu ta'ala yoo fedhii rabbii ta'e kutaa lammaffaa sagantaa kanaa guyyaa boruu qabannee sanii dhiyaanna haga sagantaa keenya ka guyyaa boruutiin walitti gaddeebinutti naga rabbii keessa nuu jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa cuuf argadha horaa bulaa deebanaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم